radiyo ijwi rya amerika ibiganiro birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na aloise bigirimana ibi ubuhinga bw'ibyuma bwatugoye ariko tureka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igisirikare cya leta ya somaliya cyatangaje ko cishe abarwanyi bashika indwi b'umuhari w'iterabwoba wa al shababu ejo ku munsi wa kane gitangaza kandi ko basambuye ibirindiro byabo mu bumanuko bw'ico gihugu general ismail sahaldid w'igisirikare ca somaliya yabwiye ijwi rya amerika ko igisirikare cigaruriye igisagara ca bar sanguni kiri ku birometero mirongo ine na bitanu mu bumanuko bw'igisagara ca kisimayo havuga kandi ko abasirikare biwe bashoboye gusambura ibirindiro bitari bike hamwe n'imodoka al-shababu yakoresha mu kunguruza abarwanyi bayo bongera babatwara n'amasasu igisirikare ca Barsa igisagara ca Barsanguni kimaze imyaka myinshi kigenzurwa na al-shababu niho umuhari wa al-shababu nyene wategurira ibitero ku basirikare ba leta hamwe no kuba no ku basirikare ba Kenya bari mu nteko za Amisome zagiye gucungera amahoro n'umutekano muri ico gihugu bari mu gisagara ca Jubaland abarwanya leta ya sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane bagirije abahuza mu biganiro ko bemerera leta igahunyanga amasezerano yo guhagarika intambara ibirego uri ku isonga y'abahuza atatevye guhakana umuvugizi w'abarwanya leta yagiriza ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ry'iterambere muri ako karere igade hamwe n'ibihugu vya norvege ubwongereza na leta z'ubumwe za amerika ko birengagiza uguhonyanga amasezerano bikorwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu muri sudani y'ubumanuko tabani deng gai intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe igade muri sudani y'epfo ambasaderi ismail wais yasohoye urwandiko rusaba uwo avugira abarwanya abarwanya leta gusokora ivyo vyagirije kuko ngo nta shingiro bigira kandi ngo ni ivyo gusamaza amakungu abambasaderi mirongo irindwi n'umunani bahoze baserukira leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu vya afurika barandikiye urwete rumwe ibiro vya perezida wa amerika white house bashikiriza impungenge zikomeye batewe n'amajambo perezida donald trump yoba yaravuze ko afurika ari amazirantoke bagize bati nk'abantu bahagarariye amerika mu bihugu mirongo ine n'umunani vya afurika twarahiboneye imico myiza ubugwaneza n'urukundo vy'agatangaza twizeye rwose ko muzokwisubirako ku buryo mubona afurika n'abanyagihugu bayo bati kandi twizeye ko muzokwemera uruhara rukomeye abanyafurika n'abanyagihugu b'abirabure ba leta z'ubumwe za amerika bagize kandi babandanya kugira mu gihugu cyacu no mu mateka yacu n'ibindi byose bitazohwema guhuza afurika na leta zunze ubumwe za amerika nibyo n'ibiri mu ikete abo bahoze ari abambasaderi bandikiye perezida donald trump mu ndwi iheze niho perezida trump yavuze ko atabantu yanka ariko ariregura yabwiye amenyeshamakuru ati nta vanguramoko rindimwo na gato tugarutse muri afurika kandi leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yarasohoye imitahe isaba abahurikiye mu ihuriro ry'amashyirahamwe yegereye ekereziya katolika batunganije imyiyerekano yasaba perezida kabila kuva ku butegetsi kwitaba ubutungane imvo yatumye basabwa kwitaba ntiyatangajwe babwiwe ko bazobimenya bahashitse nk'uko amakuru ava muri sentare abivuga amakuru atandukanye muri icyo gihugu avuga ko abo batunganije iyo myiyerekano bihishije ikinshasa k'umurwa mukuru kandi ko boba bacunzwe mu ibanga n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamafungoni muri congo monisco iryo huriro kandi ry'abakatorika ryongeye guhamagarira abanyagihugu mu yindi myiyerekano yo kuri uyu munsi w'imana uza kugira basabe ishirwa mu ngiro ry'ingingo zumvikanywe ko mu biganiro byahuje abanyepolitike ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakuru b'iryo huriro bagizwe abigishwa mu ma za kaminuza abaharanira agateka muntu hamwe n'abandi basaba perezida joseph kabira gutangaza ku mugaragaro ko atazoba umukandida mu matora yimirije kuko ibwirizwa shingiro ritamwemerera kwitoreza ikindi kiringo kigira gatatu abashingamateka baha muri leta zunze ubumwe za amerika bemeje kuri wa kane itegeko riha amafaranga leta mu kiringo cy'imfatakibanza cy'ukwezi kugira ibikorwa vya leta ntibihagarare mu kurindira itora ry'abasenateri sena ya amerika nayo itegerezwa kwemeza iryo tegeko imbere y'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa gatanu kugira leta ntihagarike iyi mirimo ariko abarepublikani baracakekeranya ko bashobora gukwiza amajwi mirongo itandatu ku ijana akenewe kugira iryo tegeko ryemezwe abarepublikani biganziye inama nshingamateka na sena ya amerika bemeje ko icyo kiringo cy'ukwezi kizotuma igisirikare kironka amafaranga yo gukora imirimo yacyo nayo abademokarate bemererwa ko porogaramu yo kuvuza abana bavuka ku babyeyi bakenye ihabwa ayandi mafaranga y'imyaka itandatu mu kurangiza umunyapolitiki akomeye yahoze arongoye abatavuga rumwe na leta ya zimbabwe roy bennett ku munsi wa gatatu niho yafa n'umugore wiwe n'abandi bantu batatu bari kumwe mu isanganya muri kajugujugu
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu mwanya w'amakuru yo mu karere mu rwanda mu mezi atatu ari imbere sosiyete ikora imodoka volkswagen izotangura ihinguriro ryo gukora imodoka muri icyo gihugu n'imitahe y'amadolari y'imiliyoni mirongo ibiri y'amadolari ni ukuvuga amafaranga y'u rwanda arenga imiliyaridi cumi n'indwi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi yaduteguriye iyi nkuru ku ikubitiro uru ruganda rurateganya kuzajya ruteranya imodoka ibihumbi bitanu mu mwaka umuyobozi wa volkswagen muri afurika y'epfo thomas shafa mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane yavuze ko uru ruganda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono na guverinoma y'u rwanda mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uyu muyobozi yavuze ko imirimo yabo mu rwanda bazayikora mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere yasobanuye ko kizaba kirimo gushyiraho ikigo kizakoreramo volkswagen mu rwanda ikigo ubu cyamaze gushyirwaho cyitwa volkswagen mobility solution rwanda kizayoborwa n'umunyarwanda icyiciro cya kabiri kizaba kigizwe no guteranya imodoka no gushyiraho uburyo bwo kuzisangira ku bantu benshi umuyobozi w'uruganda rw'imodoka volkswagen muri afurika y'epfo ari nawe ukuriye ibikorwa by'uru ruganda muri afurika yose yavuze yavuze ko mu kwezi kwa gatanu imodoka yabo ya mbere izaba igiye hanze uyu muyobozi wa volkswagen avuga ko mu rwanda bazahageza ubundi buryo bwo gusangira imodoka ni uburyo butari bumenyerewe mu rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko ubu buryo buzakoreshwa yagize ati hazaba hari uburyo bwo gusangira imodoka buzatangizwa mu cyiciro cyacu cya kabiri buzatangira n'imodoka zigera ku ijana na mirongo itanu ubu buryo buzakoreshwa ku bantu bafite icyo bahuriyeho nk'ikigo minisiteri ku buryo umuntu akoresha imodoka akayivamo undi akayifata akishyurwa harebwe ku birometero yagenze ubu buryo buzajya bukoreshwa hifashishwa ikoranabuhanga umuntu ashobora gushyira muri telefoni ari nayo azajya akoresha mu kwishyura ikamufasha gufungura iyo modoka hazaba kandi n'umurongo umuntu yahamagara akabona imodoka ku muntu udafite smartphone umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb kerera kamanzi avuga ko u rwanda ruzungukira mu gukora na sosiyete izwi cyane ku isi nka volkswagen icya mbere gukorana n'umuntu uzwi ku isi yose ni ikintu cyiza aho utangirira ariko ntabwo bihagije tumaze umwaka dukorana nabo ntabwo aribo bose bonye bakoraga inyigo inyigo yakozwe natwe rdb so twabigiyemo mu mibare twarafashe kugira ngo ibyo bashaka kumenya nabo tugende turebe uburyo twakora iyi poroje kugira ngo babone ko hari inyungu ariko natwe nk'igihugu tubone ko hari inyungu so icya mbere niyo bajya kuzana amafaranga agera kuri miliyoni makumyabiri y'amadolari bajya kuduha akazi igera kuri igihumbi ku kwezi ya mbere bajya gukora ikintu cya mbere gukora amamodoka mu rwanda bajya kuzana solution yo ku- yo gusangira amamodoka bakoresheje ikoranabuhanga ibyo byose ni inyungu udashobora no kugereranyije so twarabigiyemo tubona ko inyungu ifatika inkuru yo kuba abanyarwanda bashobora kugura imodoka nshya batazitumije i burayi kanada n'ahandi nk'uko byari bisanzwe byakiranywe ibyishimo uyu wavunye n'ijwi rya amerika aremeza ko guteranyiriza imodoka mu rwanda bizafasha ababyifuza kubona imodoka nshya kandi ku giciro kidakanganye Icyo cyemezo turacyishimiye cyane kubera yuko imodoka z'abadage ni imodoka abantu bakunda ariko bagatinya kuzigura kubera ko amapiyesi yazo ataboneka igihe rero zizaba ziri hano mu- mu gihugu biradushimishije cyane kuko tuzashobora kuzigura ndibaza ko bizaba binahendutse kandi dushobora no kuzi- kuzibona mu buryo butworoheye ni igisubizo kinini kubera yuko nta kindi na kimwe cyatumaga abantu badashobora kugura izi modoka za Volkswagen zirakunzwe ariko kubera amapiyese yazo n'uburyo bwo kuzibona bitabaga byoroshye ariko ubu bwo bizatworohera kandi turabyishimiye ibyo benshi bari bafitiye amatsiko yo kumenya igiciro cy'izi modoka ntibyabonewe igisubizo mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi wa Volkswagen muri afurika yavuze ko iby'igiciro bizamenyekana mu gihe hazaba hatangiye igikorwa cyo kwamamaza ibicuruzwa byabo gusa yavuze ko ibiciro bizaba ari byiza kandi abantu bazabasha kugura imodoka nshyashya asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu rwanda tuze mu burundi aho igihugu cy'u burundi cyashikirije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umushikiranganji w'u burundi ajejwe ivyerekeye uwo muryango isabel ndahayo yemeza ko bituye iyo sentare kubera habaye ihonyangwa ry'amategeko mw'itorwa ry'uwurongoye inama nshingamateka y'uwo muryango umushikiranganji isabel ndahayo yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura ejo kuwa kane umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika remo nzimana yarakurikiranye ico kiganiro umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mu burundi yemeje ko umuhanuzi wa leta mu bijanye n'amategeko ari nawe aramutswe ubushikiranganji bw'ubutungane mu gihugu yashikanye ibirego muri sentare y'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu ni ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani isabel ndahayo aratubwira uwo bitwariye n'icyatumye bitura iyo sentare umushikiranganji ajejwe ubutungane mu burundi ari nawe asanzwe ari umuhanuzi mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no kubahiriza amategeko yashikirije ibirego by'u Burundi muri sentare ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko yitwarira nk'uko bisanzwe biri mu mategeko agenga iyo sentare umunyamanga mukuru w'uwo muryango asaba iyo sentare ko yoca urubanza yisunze amategeko ku bijanye n'itorwa ry'umukuru w'inama nshingamateka y'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko ritisunze amategeko kubuye mushikiranganji amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko aravuga neza ingene umukuru w'inama nshingamateka w'uyo muryango ashyirwaho isabel ndahayo avuga ko hahonyanzwe amategeko menshi kuko ngo hari kuba ibisikanya ku butegetsi kandi ngo hari no gukurikizwa ibiharuro by'abashingamateka bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iyo nama amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko yo ku igenekerezo rya cumi n'icyenda kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na tanzania atariho bari basohotse ibyo nabyo bikaba bihushanyije n'amategeko ntunganyabikorwa y'iyo nama mu ngingo yayo yerekeye ibitigiri eh, by'abashingamateka basabwa kugira bashobore gutora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane w'umuryango w'ibihugu bi- bya afurika y'ubuseruko ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza byigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana uyu mushikiranganji yabwiye abamenyeshamakuru ko aho kumviriza impande zose ahubwo hakoreshejwe igikenye n'inguvu ivyo bica bituma haba amatati gushika bataratorerwa inyishu akemeza ko umuti ari ukubahiriza amategeko n'uburenganzira butangwa n'ayo mategeko aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusinukano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi umugenzo wo gusabikanya no kumvikana kw'ibihugu usanga bisungwa mu bikorwa bitandukanye by'inzego n'amashyirahamwe akomoka ku muryango w'ibihugu bya afurika w'umuseruko ari nawo watumye umuryango urama ni ubujyanye no gukurikiza indome zitangurira ibihugu nk'uko bisanzwe bikorwa mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu kandi nta mpari ibyo bigera biterana gato aha ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza ni icyatumye haba gukoresha ingufu mu bijyanye n'ayo matora amatora y'umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yabaye kuwa cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu gisagara cya arusha ni mu gihugu cya tanzania amatora yakozwe abashingamateka b'abarundi bari muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abatanzaniya basohotse n'aho abatanzaniya bo bavuye bemera itogwa ry'umunyarwanda martin ngoga ku buyobozi bw'iyo nama nshingamateka iyo nama nshingamateka ikanategekanya no gutangura ibikorwa kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani gushika kuwa cyenda ukwezi kwa bibiri na cumi n'umunani ikampara mu gihugu c'ubuganda ibikorwa tutazi kw'abashingamateka b'abarundi bazokwitaba kuko umushikiranganji ajejwe ivyinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko atagize ico bivuga ko kuko atakibazo c'abamenyeshamakuru na kimwe yishuye ibujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugaruke mu rwanda aho ejo kuwa kane sentare nkuru yasubiye kubandanya iburanishwa ry'urubanza rwa jean baptiste mugimba aburana ibyaha bya jenoside uregwa n'abamwunganira basabye sentare nkuru kutakira ikirego c'ibiro vy'umushikirizamanza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagiriwe ubusa yakurikiranye urwo rubanza inzitizi zisaba urukiko kutakira ikirego ubushinjacyaha buregesha bwana jean batiste mugimba ibyaha bya jenoside nizo zafashe umwanya munini mu iburanisha rya none bwana mugimba yabwiye urukiko ko hari ingingo eshanu ubushinjacyaha butubahirije mbere yo gutanga ikirego kimurega kandi ko iyo buzubahiriza buba butaragitanze ku isonga yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha kinyuranije n'ingingo ya makumyabiri n'icyenda y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda mu gika cyayo cya gatanu gisobanura ko icyaha ari gatozi yasobanuye ko ubushinjacyaha butagaragaza uruhare rwe ku giti cye mu byaha bya jenoside uretse kumurega bushingiye ku mirimo yakoraga aravuga ko umurega bushingiye ku kuba yari umukozi muri banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi bityo ko ngo yari asangiye umugambi wa jenoside n'abandi bategetsi ashingiye ku rubanza rwa bwana runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa perezida juvenal habyarimana mugimba yavuze ko nawe yaregwaga hashingiwe ku mirimo yakoraga aza kugirwa umwere uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije amasezerano u rwanda rwagiranye n'igihugu cy'ubuholande cyamwohereje ayo masezerano ngo yavugaga ko atashoboraga gukurikiranwa ku kuba yari mu ishyaka sederi kuko ryagiyeho mu buryo bwubahirije amategeko yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyubakiye ku buhamya bw'abatangabuhamya batagombye kuba ari abahamya igihe bigaragara ko nabo bahamijwe ibyaha bya jenoside aburana umucamanza yamwibukije ko abo batangabuhamya y'iko mu rukiko rutaraba baza ku buhamya bwabo yewe rutaranagera n'igihe cyo kubatumiza ngo bamenye niba bemeye cyangwa abatemewe bwana mugimba yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha mu kumurega bwirengagije ibyemezo ndakuka byafashwe n'inkiko mpuzamahanga ko umuntu adashobora gukurikiranwaho icyaha cya jenoside icyarimwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside umucamanza nawe yongeye kumwibutsa ko ibi byaha byombi ntawabihamywa ariko bitavanaho ko yabikurikiranwaho uregwa aravuga kandi ko inyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha yirengagije bikomeye inenge y'imyandikire yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iperereza kigaragaza aho ubushinjacyaha bwahereye bumukurikirana uregwa aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyabaye ngo butangire kumukurikirana mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nyamara ngo mu bihumbi bibiri na cumi nk'uko yabivuze mu rukiko ngo habayeho agatsiko k'abantu bahuriye mu kabari kitwa panorama bamucurira ibyaha bagamije kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa kigali umucamanza yakunze kwibaza icyo aza gufata mu bisobanuro by'uregwa haba mu kumenya niba yatangiye kwiregura cyangwa se niba koko ari mu nzitizi ku kirego kitarasobanurwa n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha metere gatera gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko buri wese afite uburenganzira ku butabera buboneye bwo kutaryozwa icyaha igihe atari gatozi yisunze ingingo z'amategeko metere gashabana yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya ku byaha burega mugimba maze asaba kugitesha agaciro umucamanza yongeye kubaza icyo bashingiraho bavuga ibyo igihe ubushinjacyaha butarasobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwirinze kugira byinshi buvuga kuri izi nzitizi zazamuwe n'uruhande bahanganye bwarwikomye ko rutasomye ikirego cyose ngo ruhereho rugira icyo rukivugaho bwabwiye urukiko ko butarega mugimba nk'uwari umuyobozi wa sederi bumurega ibikorwa bukeka ko yakoze kandi bigize ibyaha ubushinjacyaha bwavuze ko busanga uregwa atagaragaza inzitizi ahubwo yinjiye mu myiregurire ku byaha bimwe na bimwe ku kirego butarahabwa umwanya wo gusobanura ubushinjacyaha buravuga ko nta nenge n'imwe urundi ruhande rutanga igaragaza uburyo ubwo ari bwo bwose ikirego cyanditswemo kandi ko ubugenzacyaha bufite inshingano zo kwibwiriza mu gukora iperereza bukibaza icyo urukiko rushobora gushingiraho rufata umwanzuro wo kutakira ikirego mu gihe ibyo mugimba aregwa byose bikubiye muri icyo kirego ubushinjacyaha bwo burasanga ibyo urundi ruhande rusaba birimo kwivuguruza bwasoje busaba kutakira inzitizi za bwana mugimba n'abamwunganira rukazemeza ko ari imyiregurire ku byaha bimwe na bimwe maze urubanza rukazakomeza uko bisanzwe bwana mugimba yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi arerwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'icyaha cyo gukora jenoside gushishikariza abandi gukora jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside ibyaha byose arabihakana mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo ubutabera bw'ubuhorande bwamwohereje kuburanishirizwa mu butabera bw'u rwanda ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo umucamanza azatanga umurongo kuri izi nzitizi ikirego cy'ubushinjacyaha kikimwa agaciro cyangwa se urubanza rwakomeza uko bisanzwe hagati aho bwana ntuwane muhimu ukuriye inteko ibura iburanisha yasabye impande zombi kuzitabira iburanisha ziteguye ko kimwe muri byo gishobora kuba akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugarutse mu burundi imiryango amajana atatu na mirongo itandatu n'icyenda ntigiraho ikika umusaya ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye yasambuye ibisakazo vy'amazu buramatari w'iyo ntara asabira imfashanyo yihuta abayoboye ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanga
abaye duhuye n'icyaha umuyaga wabaye mwinshi inzu ziratatagurika nyinshi nyine zitagira uko ntabwo turamenye uko zingana
turi ku mitumba ya cibitoke kagazi na rusiga aho abahaba bariko begeranya mu gitondo cuno wa kane ibisakazo vy'amazu yabo vyagurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi niyo ntandaro y'akangaratete imiryango igera ku majana atatu na mirongo itandatu n'icenda irimwo uno mukenyezi wo ku mutumba kagazi yahuye n'ivyo vyago yabwiye ijwi rya amerika ingene vyagenze imvura nk'uko bose babibonye twabonye iza ifise umuyaga mwinshi cane hanyuma nk'uko mubibona na mwebwe amazu yaragurutse imirima yarapfuye turi aho nyine turatekanye aha ibintu byoronekaye ni inzu yagurutse amabati yose yarapfuye imbaho ziravunagurika ibintu mu nzu biranyagirwa bisanzwe bisa nk'uko atacu twanuye byarapfuye byinshi rwose imana yarakinze ntawasize ubuzima muri urwo ruhagarara rwatewe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi abana batanu bo ku mutumba rusiga barakomeretse baguwe ko n'impome z'inzu irumva pasifike ni umwe wo muri abo bana baraye bahatswe imvura yariko iragwa mama yagiye ku isoko papa nawe yagiye gusenga inzu kiraguruka amatafari atatu gwago umusore niyongabo jean claude niwe yarokoye abo bana bari baguwe ko n'inzu urumva uko byagenze jewe nari nugamye ahantu iruhande y'inzu y'aba babanyi imvura rero imaze kugwa kuko yagwanye umuyaga mwinshi igwana urubura je mpagaze rero hanze ndabona inzu yo ku ruhande ubwa mbere na mbere igikoni kiragurutse nkigihagaze ngaho mbona mushiki w'uwo mwana araje yiruka yambwira ko bene wabo baguwe n'inzu nca ndiruka hama ndagenda ndabakurayo si abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke bahuye n'ivyo vyago bonyene batagerayo bacira nayo bamira abajije intwaro ku mitumba bavuga ko nabo nyene barengewe n'ayo makuba yarayashikiye abo barongoye kanyarigabo salvatori ni umwe muri abo bajejwe intwaro yo hasi gacimbira intwara inzu zaragurutse ni nyinshi cyane na kontoroye sanga zigeze mu nzu mirongo itatu n'icenda ibarabara rimwe imvura yari nyinshi cyane kandi abantu uko bari hose baramerewe nabi cyane kubera naho twavuga ngo turabahaye indani ntitworonka aho tubaraza kuko ni benshi cyane twasaba rero yuko muri bo bafasha nyene vyihutirwa bakabafasha bakabafasha udusakazo bakabafasha udukoresho two mu nzu kuko byose byaratikiye bamwe mu banyacibitoke inzu zabo ibisakazo byaguruwe n'umuyaga bariko barasanura mu gitondo cuno wa kane basubiza ku mazu yabo bimwe mu bisakazo bitononekaye cyane kugira baronkaho imiryango ibirakitse umusaya abo banyacibitoke bahuye n'ibyago nta kindi basaba atari ukugarukirwa ko byihuta kuko bavuga ko atanakimwe bakuye mu mazu yabo uri ibikoresho by'abanyeshuri ibyambarwa ibyo kwifuka hamwe n'ibifungurwa buramatari w'intara cibitoke yumvise ako kamo k'abarongoye joseph teriteka yakoresheje inama yihuta mu ntumbero yo gutabariza abaraye bahuye n'ibyago twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ibyiyumviro ku byaraye bishyitse bivanye n'imvura imvura yari ivanze n'umuyaga nyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro dusanga amazu arenga amajana atatu twishyikiye kuraba ingene bimeze uko mukuru abibona iyo mvura yarononye ibintu bitari bike iyo uruhande yaho twarabiye hamwe nk'abasanzwe ari benegihugu bafashanya mu bintu by'ingorane kuko kuva na kera barundanye barangwa no gufashanya ku by'uko nk'abo bantu usanga amazu yabo yarayabomotse twumvikanye yuko ari ukuraba ingene abenegihugu baha indaro iruhande y'ivyo no kuraba ibishobora kuba biratunze iyo miryango nk'utuntu two gufungura turabira hamwe n'ingene rero iruhande yo kuba barafashijwe n'abandi bene gihugu kubaha indaro nuko turaba ingene turondera bene gihugu ubu intara ya Cibitoke mu kurinda ko twosaba abadukurira ku rwego rw'igihugu tuko turiyunganya ngo turondere ibintu byo birabafasha ko benshi nk'amazu yagiye aguruka amabati yarononekaye turaba ukuntu abanyi bene gihugu bashobora kuronka amabati buramatari w'intara ya Cibitoke yanamenyesheje ko vyibonekeza ko atamigende itwara amazi y'imvura ishemeye iri mu makartier amwe amwe joseph teriteka avuga ko afatikanije n'abajejwe intwaro yo hasi hagiye kuba ihimirizwa ryo guca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo guhangana n'imyuzure ku mugwa mukuru w'intara cibitoke evariste nzikombanyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kuba perezida robert mugabe yaratanze ubutegetsi mu kwezi kwa cumi na kumwe byahaye amahirwe abanyazimbabwe bazahaye igihe kirekire hafi imyaka mirongo ine y'ubuyobozi bwa mugabe yaranzwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu urugomo kwirengagiza ubutegetsi bugendera ku mategeko no kutita ku burenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe amerika yashyizeho ibihano kuri guverinoma ya zimbabwe ibyo birimo ibyerekeye ubukungu ku bantu ku giti cyabo hamwe n'ibigo ibyo bihano bibuza guhana ibikoresho bya gisirikari na za serivisi binahagarika ihererekanwa ry'imfashanyo itari y'ubutabazi hagati ya guverinoma n'indi cyakora nk'uko umusigire mukuru wungirije wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika stephanie sullivan aheruka kubyibutsa ubwo yasobanuriraga kongere leta zunze ubumwe za amerika zakomeje umubano mwiza ukomeye n'abaturage ba zimbabwe kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani amerika yagiye iyiha inkunga ku rwego rw'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'amahirwe ku banyazimbabwe mu byerekeye ubukungu cyakora ubu nta nkunga y'amahanga inyura muri guverinoma umusigire mukuru wungirije wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika stephanie sullivan yanagize ati impinduka muri guverinoma ya zimbabwe itanga amahirwe y'ivugurura rishobora gutuma amerika igira icyo ikora muri zimbabwe mu buryo tutari duherutse kubikora yashimangiye ko perezida uriho muri zimbabwe emerson mnangagwa agomba kwerekana ubwitange bwa demokarasi buhamye kandi buzageza zimbabwe ku iterambere ingamba za amerika kugira ngo yagure uruhare rwayo zisaba kwibanda kuri demokarasi ishingiye ku itegeko nshinga amatora yisanzuye kandi atabogamye kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubuyobozi bugendera ku mategeko hamwe n'ubuhahirane buvuguruye binyuze mu ishoramari Sullivan yakomeje agira ati igihugu cya Zimbabwe gifite sosiyete sivile hamwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite uburambe muri politiki amajwi yabo afite akamaro mu kwerekeza igihugu imbere ati abasirikare bagomba gusubira mu mirimo yabo ibigo bya leta bigomba gukurwamo intwaro abahohoteye abasivili bagomba kugezwa mu butabera nta kureba ishyaka barimo Sullivan yongeyeho ko guverinoma igomba gukora amavugurura y'ubukungu buhamye harimo gukura icyuho mu ngengo y'imari no kugabanya ruswa umusigire mukuru wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika Sullivan yanavuze ko perezida Mnangagwa ashaka kuvugurura umubano wa gicuti n'amahanga ashaka kubasha kubona inkunga y'amahanga n'ubufatanye by'umwihariko na leta zunze ubumwe za amerika guverinoma ya zimbabwe ikaba isabwa mbere na mbere kubanza gushyira mu bikorwa amavugurura Sullivan yanagize ati amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abanyazimbabwe kugera ku ntego zabo ati mu by'ukuri ibi bishingiye ku baturage ba zimbabwe turashaka gushyigikira ibyifuzo byabo ku gihugu gishobora kubigeraho uko byakabaye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.